bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane nirinahazwe umunonotsi w'umurundikazi francine niyonsaba nyuma y'aho bena caster semanya wo muri afurika y'epfo baburijwe guhiganwa n'abandi bigeme ku metero amajana ane gushika ku gihumbi n'amajana atandatu n'ishiramwe mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi bivuye ku mibiri yabo ifise inkabuzo zitandukanye n'iz'abakobwa kuri uno w'imana niyonsaba yagarutse mu mahiganwa yo ku metero ibihumbi icumi ndaryohewe kubona atsinze kandi nibaza yuko nakoze n'umwanya mwiza bikampa icyizere mu makusa azoza yuko ngiye kubona nkora neza cyane nicyo gituma nafashe umwanya ukwitegura kugira ngo abari bamanze iminsi batambona babone ndabazaniye byiza nkabasaba kuba bashyigikiye uyu ni umunonotsikazi francine niyonsaba nyuma yo gutahukana ikibanza ca mbere mu ihiganwa cross country mu gihugu c'u burundi hakurya y'uburundi mu rwanda perezida w'ico gihugu paul kagame yahuye na ekipe y'igihugu amavubi ivyo bayaze ni handi hato tunabafitiye n'amakuru agezwe hirya nino ku isi mugume hafi y'amaradiyo yanyu kw'idonido y'ibi vyose amakuru tubafitiye turahera ijya nino ku isi aho abategetsi mu buhindi batangaza ko abantu bagera ku ijana na mirongo itanu bashobora kuba bahitanywe n'ikibarafu comotse ku musozi muremure wa himalaya ku ruhande rwo mu buraruko bw'ico gihugu ibiziga vy'abantu icenda gusa nivyo bimaze gutogwa umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi ku rubuga rwiwe rwa twitter yihanganikishije ababuze muri leta ya uttarakhand yabereyemwo iryo sanganya ku mugabane wa afurika abasivile cumi na babiri barishwe n'abakekwa kuba abarwanyi ba adf mu cagucagu bw'ejo kuwa gatandatu mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo musitanteri wa teritwari ya beni yabereyemo ubwo bwicanyi yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko abishwe ari abarimyi bo ku mutumba witwa mabule umunani mu bishwe n'abagabo bane bandi nabo n'abapfasoni bose bakaba bishwe banigaguwe urw'agashinyaguro abarwanyi bivuga ko ari abo muri adf babisha babasanze mu mirima yabo nk'uko musitanteri donata kibuwana abandanya abisigura uwo mutegetsi yemeza ko ibitero vy'uwo murwi wa adf witira idini rya isilamu vyari vyacureshe kuva mu kwezi kwa mbere bivuye ku bitero igisirikare ca kongo cari kimaze imisi kigaba ku birindiro vy'abo barwanyi naho leta ivuga ko ari cumi na babiri bishwe amashirahamwe yigenga akorera muri beni yo yemeza ko abishwe ari cumi na bane kandi ko hari n'abandi atawuzi irengero ryabo igitigiri caba baburiwe irengero y'amara nticatangajwe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ayagezweho ijya nino ku isi muri myanmar ibihumbi n'ibihumbi vy'abanyagihugu bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare mu ndwi iheze no gusaba irekurwa rya Aung San Suu Kyi eh, yaheruka gutorwa nka perezida w'ico gihugu iyi myiyerekano yabereye mu mihingo itandukanye y'igihugu irimwo igisagara gisumba ibindi vyose yangon yatanguye ejo kuwa gatandatu ni imyiyerekano iri kwiba mu gihe n'ubu internet itaragaruka mu bice nka vyose abiyerekana ku murwa mukuru w'ubudandaji yangon bagenda bararirimba bati ntidukeneye intwaro y'igikenye c'abasirikare twishakira demokarasi abo hambavu y'amafoto ya madamu suki yigeze gutahukana agashimwe k'amahoro kitiriwe nobel bari banafise ibipurizo vy'ibara ritukura ari naryo bara ry'umugambwe nld umufasoni akomokamwo hamwe n'amabendera y'uwo mugambwe imyerekano y'ejo kuwa gatandatu nono munsi kuwa mungu niyo ikaze ya mbere ibaye kuva mu bihumbi bibiri n'indwi muri ico gihugu ni nayo ikomeye itunganijwe n'abadashigikiye ihirikwa ry'ubutegetsi kuva abasirikare babufata ku munsi wa mbere w'indwi turiko turasozera onu ivuga ko kuva ino myerekano itangura abamaze gutabwa muri yompi bagera ku ijana na mirongo itandatu ano makuru yose n'ayandi abagezweho hirya nino ku isi y'ijwi rya amerika muyasanga ku rubuga rwacu rwa internet arirwo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi yacu ya youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini turahera mu rwanda aho umunyarwandakazi monique nsazabaganwa yari ayagenywe mu kibanza c'icegera c'umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango umwe bwa afurika madamu sanzabaganwa yatoye ku majwi mirongo ine n'abiri kuri mirongo itanu n'atanu y'abatowe mu bariko bahiganirwa iki kibanza harimo umupfasoni pamela kasabiti atwara ikigo ca leta kijeje imigambi muri uganda na hasna barkat daud yigeze kuba umushikiranganji w'urwaruka muri jibuti imbere yo kugenwa muri ayo mabanga umupfasoni nsanzabaganwa w'imyaka mirongo itanu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yari asanzwe ari icegera c'umukuru wa banki y'igihugu mu rwanda bener mu mpfunyapfunyo ayo mabanga yayagiyemwo inyuma yo kuba umushikiranganji ajejwe ivy'ubudandaji muri ico gihugu c'u rwanda mu butumwa yacishe ku rubuga rwe rwa twitter madame nsanzabaganwa yanonosoye ivy'ubutunzi akaba anabifisemwo impamyabushobozi y'ikirenga yashimiye abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubumwe bwa afurika bagiriye icizere u rwanda yizeza kuzorangura neza imirimo ahawe monique nsanzabaganwa atorewe manda y'imyaka ine agiye kuba icegera c'umunyecad musa faki mahamat nawe yaraye atorewe manda ya kabiri yo kuba umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika turaguma ku makuru avuga ku rwanda aho perezida w'ico gihugu paul kagame amaze guhura na ekipe y'igihugu amavubi ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda bidukurikiraniye amahoro ngaho i kigali mu rwanda jean claude imukomere cyane diane nanjye ndabatuje ego perezida paul kagame ahejeje kubonana n'amavubi mu mwanya waheze uwo mubonano wari ugamije iki baganiriye iki umukuru w'igihugu yababwiye iki
urakoze cyane diane nibyo koko mu kanya gashize umukuru w'u rwanda amaze kuvugana n'abakinnyi bagize ikipe y'igihugu amavubi ikipe yikubutse mu irushanwa rya shani ryari rimaze igihe ribera muri kameruni aho rero bashoboye gutaha baviriyemo muri kimwe cya kane kirangiza ubwo rero cyari kigamijwe nta kindi ni ukubaganiriza kubaha morale no kugira ibyo abemerera bimwe na bimwe mu biganiro cyangwa se mu mpanuro yabagejejeho yibanze cyane ku birebana na disipurine cyangwa se kwitwara neza kugira imyitwarire myiza mu kibuga ndetse no hanze yacyo aho avuga ko ibintu byo gutereka imisatsi byagiye bivugwa cyane ko hari abakinnyi bari barateretse imisatsi yarabaye miremire avuga ko atari byiza cyane kuko akenshi abakinnyi bamwe na bamwe bajya mu kibuga aho kugira ngo bashishikazwe n'umupira bari gukina ugasanga rimwe na rimwe barimo barifotoza bashishikajwe n'imisatsi yabo abagira inama rero y'uko bajya bashyira umutima ku kazi barimo gukora bakubaha n'abatoza babo ndetse bakirinda biriya bintu bakunze gukoresha by'amarozi cyangwa se bya juju cyangwa se feye ni imyitwarire itari myiza ivuga ko kame mu gukina gukina bisaba gushyiramo imbaraga kwitoza kumvira amabwiriza y'umutoza kurusha uko bajya kwizera ziriya ngufu ziriya ngufu zo hanze zimwe bamwe bakunda kwizera ariko we akavuga ko ibyo bintu nta gaciro bifite biriya bintu by'amarozi rero avuga ko bagomba kubyirinda byanze bikunze hambavu y'iyo myitwarire two kwita ko ari bwite ku muntu imyitwarire yo mu kibuga nayo bariko barakina hari icyo baba yayivuzeko
imyitwarire yayigarutseho cyane avuga ko umukinnyi ni nk'umukozi umukinnyi n'undi muntu wese ufite ikintu agamije agomba rero kugendera ku mabwiriza ahabwa n'abamuyobora bamuyobora cyane baba ari abatoza yaboneyeho no gutanga urugero avuga ko mu minsi yashize mu myaka yashize hari umutoza w'umunyamahanga watoza ikipe y'igihugu amavubi avuga ko byageze ubwo ashaka no gusezera mu ikipe y'igihugu kubera ko hari abakinnyi bamwe na bamwe yabonaga mu ikipe basa nk'aho batumvira abakinnyi bashaka kwikuza abakinnyi bashaka kwisumbukuruza abakinnyi bashaka gutanga amabwiriza kandi hari umutoza icyo gihe rero uwo mutoza w'umunyamahanga yaravuze ati nibyo koko mubemba neza mufite umushahara mwiza ariko sinakwihanganira imyitwarire ya bamwe mu bakinnyi mbona hano abakinnyi bashaka kwikuza abakinnyi bashaka gutanga amategeko ntabwo nakwihanganira gukomeza nkora akazi nitwa umutoza ku izina ariko hari abakinnyi bananiranye bamvugiramo hari igihe yigeze kuvuga ko ahagaritse gukurikirana umukino w'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u rwanda ni iki cyatumye ahinduka akagaruka kuri uwo mukino w'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u rwanda jean claude
nibyo koko diane mu myaka yashize umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ko arambiwe rwose n'imyitwarire y'ikipe y'igihugu ndetse n'umupira w'amaguru mu rwanda muri rusange kubera ko abona ababishinzwe batabishyiraho umutima gusa mu minsi yashize yagiye agaragaza ko ikibazo nta kibazo bafitanye n'umukino w'umupira w'amaguru mu rwanda ko igihe bazumva koko bashaka gushyira imbaraga mu byo bakora azagaruka ndetse akanabafasha akabatera n'inkunga ari nayo mpamvu rero yavuze ati nzabafasha anabona no kubashimira yuko muri irushanwa rirangiye byaberaga muri kameruni bashoboye kugarukira muri kimwe cya kane kirangiza avuga ko rwose mu kibuga bitwaye neza no kuba baravuyemo perezida w'u rwanda yavuze ko atemeranya ndetse n'umusifuzi wasifuye uriya mukino wahuje na gine konakiri ubwo basezererwaga muri kimwe cya kane kirangiza avuga ko rwose akazi bagombaga gukora ak'ingenzi baragakoze arushaho no kubashishikaza avuga ati mukomeze umurego anaboneraho ndetse abemerera n'agahimbazamusyi amafaranga atavuzwe umubare ariko yavuze ko azabaha nyine ayo mafaranga yo kubashimira ikindi ikindi yanabashishikarije gukomeza kwirinda virusi ya korona avuga ko ari uburyo bwiza bwo kugira ngo abantu bazagaruke mu kibuga imikino yongere igaruke nta mususu bikaba rero kwitonda kugira ngo ino virusi ya korona itabinjirira ku ruhande rw'abakinnyi nabo icyo bamubwiye n'icahe muri rusange
nibyo koko abakinnyi bafashe ijambo ni kapitene jacques tuyisenge ndetse na kapitene wungirije eric ndayishimiye bakunze kwita bakame bo mu magambo bavuze bashimiye umukuru w'igihugu bavuga ko bari bagiye bafite intego yo kugera kure hashoboka ndetse no ku gikombe ariko ntibyaza gushoboka bagarukira mu kimwe cya kane kirangiza babaye nk'abisegura bavuga bati ntabwo twakoze neza misiyo twari twihaye twebwe ubwacu ariko nanone baravuga bati icyizere dufite ni uko mwakomeje kutuba inyuma noneho baboneyeho rero gushimira umukuru w'igihugu bavuga bati ari akagahimbazamusyi ari aya magambo yo kubashishikaza aya magambo y'impanuro bagiye bamushimira rero haje no kuza uwitwa serge mwambari uyu ni umutoza ushinzwe kongerera abakinnyi imbaraga mu kibuga uyu rero nawe yashimye umukuru w'igihugu avuga ko asaba ko yarushaho kubaha ubufasha ku birebana no kwitoza bakabashakira amahugurwa yisumbuyeho kugira ngo ubumenyi bwabo bwiyongere uko bwiyongera barushaho no kubongerera n'abakinnyi mu kibuga bityo ikipe y'igihugu ikomeze gutera imbere jean claude munyandinda urakoze cyane rwose turaza gusubira mu gitondo mu yandi makuru azoba agezeho mu gisata c'imikino na siporo mu gihugu cy'u rwanda ayavugwa mu gisata ca sport tuyabandanirize mu burundi ihiganwa rya volleyball ryasozerewe kuri uno w'imana imirwi itatu yahejeje inganya amanota nayo kwinonora imitsi mu ihiganwa rya cross country francine niyonsaba niwe yatahukanye ikibanza ca mbere mu kwiruka imetero ibihumbi cumi ibindi na mugenzi wacu desire hatunga imana ihiganwa rya volleyball mu gisagara ca bujumbura kuri uno w'imana niho ryasozerwa mu nkino zabaye bisoro yatsinze muzinga amaseti atatu ku busa ni nako rukinzo yatsinze bujumbura wezi wa ndani nayo amikari itsindaga cosmos amaseti atatu kuri abiri imigwi itatu ariyo rukinzo ga cosmos na amikari yaciye irangiza iryo higanwa inganya amanota umumenyereza wa amikari akaba amenyesha ko kubona bashika kuri ico kibanza vyavanye n'ishaka ry'abakinyi kuko barangije inkino zo gusubiriza faze retour badatsinzwe nk'uko bari bavyipfuje jewe kubwi wanje kubyo nari nateguye muri iyi faze retour kuko jewe fazare natsinze match zitatu zibiri nazitsindwa na rukinzo na cosmos ariko jewe ihangiro nari mfise muri iyi faze retour ihangiro ryari ry'uko mpeza faze retour uko classement iba ko ariko kose ngize victoire zitanu kuri zitanu rero kubwe wanje ndashimira abakinyi banje bo muri amikare nkashimira na staff ya amikare twakoranye ko icyo nashatse ndagishikako nkaba ndangije iyi faze retour ntsinze mashe zose je rero ndahimbawe cyane gose kuko ibyo nateguye biragiye mu ngira niyo yari indoto yanje muri shampiyona yo muri avabe kugira rero hamenyekane uwa mbere urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara ca bujumbura ngenda kuri iyo claver yamenyesheje ijwi rya amerika ko abantu borindira bakabanza gukora ibiharuro mu kwinonora imitsi naho umunonotsi francine niyonsaba yaheruka kugaragara muri urwo rukino haraheze imyaka itatu kuko yafatiwe ibihano n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi ku isi bena semenya castel wa afurika y'epfo kuko umubiri wabo ufise icyo utandukaniye n'iy'abandi bigeme bahiganwa hamwe bagasabwa guhiganwa ku metero ziri hejuru y'igihumbi n'amajana atandatu mu gihe ku metero amajana umunani atawabakoreramwo kuri uno w'imana yaragaragaye ahiganwa ku metero ibihumbi icumi mu ihiganwa rya cross country ryatunganijwe n'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu burundi niho yagaragaye uwo mwigeme akaba yabaye uwa mbere akoresha iminota mirongo itatu n'itatu irenga gato yamenyesheje ko intego yiwe ari ugusubira mu higanwa rya jeze olympique aho afise umudari w'ifeza ku metero majana umunani ubu kabaye n'akaye kugira ngo eh, ntangace cese mbega abamenyesha amakuru mubibone yuko ubu eh, natanguye kumenyeza imetero ndende guhera kuri 5 mm kuduga eh, kandi imyitozo iragenda neza ndaryohewe kubona atsinze kandi nibaza yuko nakoze n'umwanya mwiza bikampa icyizere mu makusa azoza yuko ngiye kuba ndakora neza cyane ni ibyishimo nicyo gituma nafashe umwanya ukwitegura kugira ngo abari bamaze iminsi batambona babone ndabazaniye byiza eh, nkabasaba kuba bashigikiye ibi ndabikora kugira ngo n'abari inyuma yanjye babone yuko byose bishoboka usizemo ishaka ugashyiramo umwete aho ushaka gushika uhashika rero nta muntu ndaba ndiraba ndimenyereza neza eh, byose bigenda neza mbere n'ubu nibaza yuko bitahindutse zoba mfashe urugendo mbandanya kwimenyereza mu gihugu ca kenya ku- kugira ngo banaye nitegura neza nitegura na jeux olympique mu mupira w'amaguru naho ku ndwi igiriya mirongo ibiri mesaje ngozi yatsinze atletico olympique ibitsindo bibiri ku busa vitaro inganya na bumamuru igitsindo kimwe ku kindi reserefa batsinze aigle noir ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo olympique star yatsinze burundi sport dynamique ibitsindo bibiri kuri kimwe nyene umugwi wa flambeau du centre niwo ukiri mu kibanza ca mbere desire hatungimana kigali ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms mu nzu iheze ryarashize ahabona urutonde rw'agategekanyo ry'ibihugu bizoronswa urucanco rwa covid ya cumi n'icenda u rwanda ruri kuri urwo rutonde rukaba ruzoronka incanco zirenga umuriyoni ibi bisiguye iki none kuri ico gihugu mugenzi wacu edi rwema arabigarukako mu kiganiro n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rwanda daniel ngamije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ku munsi w'ejo ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za covid 19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigizwe ahanini n'ibikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere ni muri gahunda yo gusaranganya inkingo ku isi izwi nka covax u rwanda ruzakira inkingo zigera hafi kuri miliyoni zirengaho gato ese ibi bivuze iki ku gihugu nk'u rwanda mu kanya gashize nabiganiriyeho na minisitiri w'ubuzima daniel ngamije aratangira atubwira uko bakiriye ayo makuru y'uko u rwanda rugiye kwakira inkingo za covid cumi n'icyenda twakoze Ah, izi nkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni imwe ah, mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse ah, biturutse mu cyitwa covax facility Ah, muri izo ngizo harimo ah, ibihumbi ijana na bibiri Ah, u rwanda rubonye ibihumbi ijana na bibiri magana cyenda mirongo itandatu ni u rwanda rubonye inkingo ah, za pfizer ah, mu bihugu bine byo muri afurika birimo ah, south africa cyangwa se afurika y'epfo ah, harimo tunisia cape verde n'u rwanda nyine Ah, i- akaba ari ari ah, inkingo zi- tubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na gavi ku myiteguro n'ibi- n'ibyasabwaga byose kugira ngo igihugu kibashe kubona izo nkingo Ah, turazibona rero mu byiciro bibiri ibihumbi ijana na bibiri na magana ata- na ma- magana cyenda mirongo itandatu bizaboneka mu gice cy'uku kwezi tu- turimo ni ukuvuga mu matariki cumi n'atanu Ah, hanyuma ikindi gice cya kabiri ibihumbi magana cyenda mirongo cyenda na bitandatu biboneke mu mpera zu- z'uku kwezi kwa kabiri Ah, nicyo navuga ku bijyanye ni- n'inkingo tu- tugiye kubona Ah, ibyo ari byo byose umuntu ntabwo yavuga ko ari inkingo zihagije u rwanda rukeneye ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije ku ku byo dukeneye kuko tugomba gukingira nibura abantu mirongo itandatu ku ijana bat- batuye mu rwanda Ah, tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi kuko uzi ko ah, ku nkingo ziriho ubu ngubu inyinshi ni uko umuntu ahabwa akingirwa kabiri Ah, iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite ah, mirongo itandatu ku ijana yabo Uh, biragenda bikatugeza hejuru ya ya miliyoni hafi cumi n'ebyiri z'inkingo za doze tuzabona kugira ngo buri wese abone nibura inkingo ebyiri kandi tugere kuri mirongo itandatu ku ijana urumva ko urugendo ruracyari rurerure ariko aho duhereye ni heza kuko ibi tugiye kubona cyane cyane turaza kubiha abakozi bo kwa muganga kuko nibo twumva bagomba kubanza kurindwa kwandura indwara kubera akazi bakora gatuma buri munsi baba bari kumwe n'abarwayi barwaye kovide ikindi nitumara ku abakozi bo kwa muganga ni ukuvuga abaganga abaforomo abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka mirongo itandatu n'itanu cyane cyane mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri bo iyo barwaye kovide bapfa nibo tuzakurikizaho tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya kovide kuko nabo ubasanga kwa muganga ukabasanga aho mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda nabo ni abantu bakunze kujya bagaragaramo abanduye uburwayi bwa kovide mu bihe byashize nibaza ko mubyibuka twumva rero nabo bagomba kurindwa iyi ndwara ni uko gahunda imeze tukazagenda rero twongera nyine umubare w'abo dukingira uko inkingo zizagenda ziboneka kandi uretse gukorana na kovakisi tuzanakora n'umuryango w'afurika kuko nawo ufite ubundi buryo bwo gushakisha inkingo mu buryo bukomatanyirije hamwe byatuma ibihugu byinshi bya afurika tubona inkingo tukava kuri makumyabiri ku ijana kuko niho kovakisi izatugeza tukajya tukongeraho mirongo ine zindi tukagera kuri mirongo itandatu muri rusange y'abagomba gutindwa murumva yuko rero tugifite ahandi hantu hatandukanye tugomba kubana inkingo kandi ubu ngubu icyizere dufite ni uko ibintu birasa n'ibijya mu buryo ko ari abagomba kuzikora bari kugenda biyongera ndetse n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo bubashe kuboneka nabwo bwagiye gutekerezwa mu nzira nyinshi ziteganyijwe hanyuma nyakubahwa minisitiri muri iki cyumweru u rwanda rwongereye gahunda ya guma mu rugo ku batuye umujyi wa kigali hari abashobora kwibaza niba ibyumweru bibiri bitaratanze umusaruro mwifuzaga cyangwa se mwasanze uwo musaruro warabonetse ku buryo mwifuza ko wiyongera mwahereye kuki n'ikimwifuza kugeraho muri iki cyumweru kindi mwiyongereye twahereye ku bipimo byagaragaye nyuma y'ibyumweru bibiri bishize turi muri gahunda ya guma mu rugo aho imbere ya guma mu rugo imibare y'abantu bari barwaye kovide mu mujyi wa kigali wasangaga iruta imibare y'abayirwaye mu gihugu hose ndetse uko guma mu rugo yatangiye niko nyuma y'ibyumweru bibiri ndetse icyumweru iki ngiki cya gatatu gitangira twatangiye kubona ikigaragara yuko itangiye gutanga umusaruro kuko noneho abarwayi mu mujyi wa kigali bari munsi y'abarwayi twabonaga mu ntara zose noneho n'abantu bahitwanaga n'indwara urebye mu byumweru bibanziriza kuguma mu rugo ndetse na guma mu rugo igitangira ugereranyije n'iki cyumweru cya nyuma habayeho kugabanuka kugeze kuri mirongo itatu na gatandatu ku ijana kw'abicwaga n'indwara kubera kwitabwaho hakiri kare imiti yagiye iboneka kugira ngo tubiteho kurushaho ndetse n'ubundi buryo bwose bwatunganyijwe kugira ngo abarwayi bafite kovide cumi n'icyenda babashe kwitabwaho hakiri kare cyane mu mavuriro asanzwe ndetse no mu mavuriro yabugenewe ibi byose bigaragara yuko byari bitangiye gutanga umusaruro twumva rero kongeraho icyumweru kimwe ari ukugira ngo dushimangire neza inyungu twari tumaze kubona muri guma mu rugo birumvikana nyuma y'icyumweru kimwe uko amabwiriza yatanzwe cyangwa nk'uko byemejwe na guverinoma hari izindi ngamba zafashwe zatangira gushyirwa mu bikorwa kuwa mbere w'icyumweru gitaha nk'uko mwabyumvise hari ibizakomeza nk'amashuri afunze insengero n'ibindi ariko hari n'ibizasubukurwa ariko ku gipimo kiri hasi ku bijyanye n'abakozi bajya ku kazi mu bikorera muri transport n'ahandi ibipimo byaratanzwe kugira ngo nanone bititwa ko dufunguye mu buryo busanzwe ahubwo dufunguye mu buryo buringaniza kandi bukurikirana uko icyorezo kimeze wumva aricyo gisubizo nabwo nyakubahwa minisitiri iki kibazo ahanini ndakibariza abasura u rwanda cyangwa se abandi banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu rwanda muri aya mabwiriza mashya mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha mirongo irindwi n'abiri byavuye ku masaha ijana na makumyabiri hanyuma yagera mu rwanda akajya mu kato iwe kagenwe k'iminsi irindwi ese ibi byakuyeho bya bindi by'uko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mu kato k'amasaha makumyabiri n'ane mu mahoteli byanogejweho kurushaho ndetse hari n'inyandiko mu kanya iza gusohoka ibinoza hari n'abisobanura kurushaho icyo amasaha ijana na makumyabiri cy'umwenda cyumvikana ku bantu bajya kuza mu rwanda byagaragaye ko amasaha ijana na makumyabiri iminsi itanu niko bingana wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe iminsi itanu mbere y'uko afata urugendo ari mu buzima busanzwe aho ari byagaragaraga yuko ashobora kwandura kandi twari dutangiye no kubibona kuko mbere ntabwo twabonaga abantu benshi banduye mu baje bafite seritifika yerekana ko batarwaye ariko igihe cyarageze mu kwezi gushize ugatangira kubona abantu babiri batatu bane banduye kandi bafite icyangombwa cyerekana ko bisuzumishije mu minsi itanu mbere y'uko bahaguruka bivuze ngo nyuma yo kwisuzumisha haboneka abandura ariko bakaza tukaza kubimenyera ahangaha bahageze ndetse binavuze yuko hari n'abashobora gutambuka bakiri muri cya kintu cyitwa incubation period uba igihe umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso ari nacyo cyatumye tuvuga tuti ni byiza ko nyuma y'iminsi irindwi ugeze mu gihugu wongera kwisuzumisha kugira ngo na wa wundi waje wenda wanduriye mu ndege wanduriye ku kibuga tugire amahirwe yo kugira ngo tumenye niba ari mu gihugu yisuzumishije niba yaranduye tubashe kumubona anitabweho ikindi wari uvuze bazajya banyura bazahita dufata ibipimo ku kibuga banyure muri hoteli n'ubundi bagomba kumaramo amasaha makumyabiri n'ane bakabona igisubizo cyabo turabagira inama tudafite ibyihuta cyane byatuma ba mukerarugendo abacuruzi baba bafite igihe gito cyo kumara mu rwanda ndetse abo ngabo turabagira inama yo kuba bagumye mu rugo byaba byiza kurushaho bakagabanya guhura n'abantu abo bandi b'abacuruzi ba mukerarugendo nk'abo bafite igihe gitoya mu gihugu nabo turabakangurira kwirinda gusura cyane cyane abantu ariko nanone tuzirikana ko wenda imiterere y'akazi kabo ishobora gutuma basubirayo badategereje ko iyo minsi irindwi ishira abo rero nabo icyo tuzaba dufata ni igipimo cya nyuma agiye gusubira mu gihugu cye tukamufata igipimo kugira ngo tumenye uko ahagaze mbere yo guhaguruka urumva hari ukunoza amabwiriza ya rdb biza gusohoka na rbc biza gusohoka kuri za webusayiti mu kanya muraza kubona ubwo bugororangingo bwakozwe kugira ngo birusheho kumvikana hanyuma nyakubahwa minisitiri mu gusoza ubwongereza bwashyize u rwanda ku rutonde rw'ibihugu rutemera ko abaturage bavuye muri icyo gihugu binjira mu bwongereza ahanini bakavuga ko babihera ku mpungenge z'uko hari ubu bwoko bushya bwa virusi ya korona bwagaragaye mu bihugu bimwe na bimwe birimo afurika y'epfo ese hari ibisobanuro ubwongereza bwari bwabaha ese hari icyizere cy'uko u rwanda rushobora kuzakurwa kuri uru rutonde hanyuma se mu bijyanye n'ubwo bwoko bushya bwa virusi ya korona bwari bwigaragaza mu gihugu cy'u rwanda ubu ngubu bwoko bushya ntabwo turabona mu rwanda ari naho twibarije bashaka gusobanuza igituma icyo cyemezo cyafashwe birandikwa biratangazwa nizeye ko mu biganiro bihari ndetse no guhishingira ku makuru afite ireme ku bijyanye n'ubushakashatsi buba buri gukorwa ibintu bishobora no guhinduka ariko kugeza ubu ngubu twebwe icyemezo cyafashwe nta shingiro rishingiye ku bimenyetso bifatika bihari ntabyo tubona kuko ntabwo dufite ubwoko bwa virusi y'inzaduka mu gihugu kugeza ubu ngubu twumva rero tugomba komeza ibiganiro iyo ikibazo kizafutuka muganga daniel ngamije minisitiri w'ubuzima mu rwanda nagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane urakoze rwema
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
akabino nga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri mikoro mari kumwe na jodiane ni nahazwi ibiganiro n'amakuru byacu byashyizwe hamwe na fasilgebehu twe ni ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahanje turaza kuba turi